ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye ibihugu byinshi byo ku isi birimo abayoboke b'idini ya kisilamu birizihiza isozwa ry'ukwezi gutagatifu kwa ramadhan isengesho ryo gutangiza umunsi mukuru wa Eid el Fitr mu Rwanda wabereye Nyamirambo abayisilamu bo mu Rwanda bakusanije miliyoni mirongo ine zo gufasha abatishoboye gusangira n'abandi umuryango wa Paul Rusesabagina urasaba impozamarira ingana na miliyoni magana ane z'amadolari y'Amerika kubera ishimutwa n'icarubozo uvuga ko Rusesabagina yakorewe watanze ikirego mu butabera bwa leta zunze ubumwe z'amerika ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu ejeni mukankusi turahera muri Ukraine aho itsinda rya mbere rigizwe n'abasivili bagera mu ijana bahungishijwe bakuwe mu ruganda rw'ibyuma rwa Azovstal mu mujyi wo ku cyambu mu majyepfo y'igihugu Mariupol byavuzwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky uburusiya buvuga ko bamwe mu basivili bashyikirijwe onu n'umuryango utabara imbabare kuwahuje umushumba wa kiliziya gatolika papa francisco mu isengesho rye rya buri cyumweru yagarutse ku bibera i mariupol mu mujyi witwa mary avuga ko watewe amabombe mu buryo bw'akinyamaswa kandi ugasenywa yongeyeho ati ndashengurwa kandi nkarira ntekereza ububabare bw'abanya ukraine by'umwihariko abanyantege nke abageze mu zabukuru hamwe n'abana abasivili umunani barapfuye nyuma y'uko uburusiya buteye amabombe i Donetsk n'i Kharkiv nk'uko baguverineri b'intara babivuga mu gihe ingabo z'uburusiya zikora ibishoboka ngo zigere kure mu burasirazuba bwa Ukraine umuvugizi w'inteko ishinga amategeko y'Amerika Nancy Pelosi yahamagariye Ukraine kudasubira inyuma imbere y'abayibasiye ni nyuma y'uruzinduko rutunguranye yagiriye i Kiev muri izi mpera z'icyumweru tukiri muri Ukraine ishami rya ONU ryita ku bimukira OEM rirasana amazu menshi yangijwe n'intambara n'atarimo gukoreshwa kugira ngo icumbikire miliyoni z'abanya Ukraine bateshejwe ingo zabo nyuma y'uko Uburusiya buvogereye igihugu cyabo ni porogaramu yatangiriye mu ntara ya Zakarpatia mu burengerazuba bwa Ukraine umuvugizi wa OEM Paul Dion avuga ko OEM n'abafatanyabikorwa batangiye gahunda yo gusana amazu mu byumweru byinshi bishize kubera umubare munini w'abakuwe mu byabo n'intambara avuga ko hari miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana arindwi by'abantu bataye ibyabo imbere mu gihugu abo bageze hafi cumi na karindwi ku ijana by'abaturage ba mbere y'intambara kandi biyongereyeho miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri kuva raporo ya mbere isohotse mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa gatatu diyo avuga ko ubu harimo gusanwa amazu abanyeshuri ba kaminuza bararagamo n'amahoteli yasenywe n'intambara kugira ngo abantu hafi miliyoni imwe batagera aho bajye ku musaya babone aho baba iyo porogaramu izabanza ikorwe mu ntara eshanu z'uburengerazuba bwa Ukraine Dion avuga ko izo ntara arizo zizabanza gushyirwamo abantu bashya bavuye mu byabo kubera ko ziboneka nk'izirimo umutekano ugereranije n'uturere tuberamo intambara idasiba avuga ko porogaramu yo gusana amacumbi ishobora kuzagezwa no mu bindi bice bitewe n'uko bizaba bikenewe n'uko umutekano uzaba wifashe katari yagiye ihuza guverinoma ya gisirikare ya cadi n'abarwanya ubutegetsi igihe cy'ibyumweru bitandatu ejo ku cyumweru yasabye ko ibiganiro bizinjira mu mateka y'igihugu byigizwe inyuma umuyobozi w'igihugu wa gisirikare mahamati idris debi itino yari yashatse ko ibiganiro ku rwego rw'igihugu bitangira ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa gatanu kugira ngo bategure amatora ariko guverinoma n'imitwe irwanya ubutegetsi ntibarabasha guhura imbonankubone mu itegurwa ry'ibyo biganiro mu gihe imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yareze ubuyobozi bwa debi kugenda bigura intege mu biganiro by'idoha guverinoma ya katari yavuze ko ubuhuza burimo kugera ku bintu bifatika kandi ku muvuduko mwiza imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi irenga mirongo ine na guverinoma ya gisirikari bagiye bohereza intumwa idoha muri katari guhera ku itariki ya cumi n'eshatu y'ukwezi kwa gatatu ubwo ibiganiro bya mbere byatangizwaga ariko bamaze igihe kinini mu mahoteli ahenze mu gihe abahuza b'i Katari bashakisha ibyo bahuriyeho bihagije mbere y'uko izo mpande zombi zitangira ibiganiro byuzuye abatavuga rumwe n'ubutegetsi barasaba ko debi yikuraho ubwe mu matora uwo muyobozi wa gisirikare yavuze ko azaba muri uyu mwaka banashaka kwizezwa umutekano kugira ngo abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi abenshi bahungiye mu bihugu baturanye bya libiya sudani ndetse no mu burayi bazabashe gusubira muri cadi abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye bivuye inyuma itangazo ry'umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare bahiritse ubutegetsi muri gineya bashaka imyaka itatu n'amezi atatu y'inzibacyuho mbere y'ubuyobozi bwa gisivire ishyaka rya perezida wakuweho alpha konde n'amatsinda atavuga rumwe n'ubutegetsi yarwanyije ko akurwaho bishyize hamwe mu kwamagana icyo cyemezo amatangazo yabo aje mu gihe umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yahamagariye abasirikare bahiritse ubutegetsi muri burkina faso guinea na mali gusubiza ubutegetsi abasivili vuba na bwangu umuyobozi w'abasirikare bakuyeho ubutegetsi koloneli mamadi dumbuya yashyize ahagaragara itangazo rye mu ijambo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu kuwa gatandatu avuga ko akanama k'inzibacyuho k'igihugu kazageza inyandiko ibisaba ku nteko ishinga amategeko guteresi we ibyo yavuze yabivuze ejo ku cyumweru nyuma y'ibiganiro idakari na perezida wa senegal makisari yavuze ko bemeranijwe ko bikenewe gukomeza kuvugana n'abayobozi b'ibyo bihugu bitatu kugira ngo itegeko nshinga rya buri gihugu rizabashe kongera kubahirizwa
urakoze Eugenie Mukankusi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo wacu vuba akadomo kama no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram aderesi yacu ni vuba radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ibihugu byo ku isi birimo abayoboke b'idini ya kisilamu birizihiza isozwa ry'ukwezi gutagatifu kwa ramadan umunsi mukuru wa id el fitr watangiye kwizihizwa mu bihugu bimwe kuri iki cyumweru byinshi muri ibyo byawutangiye kuri uyu wa mbere ndetse hari n'ibizatangira kuri uyu wa kabiri mu rwanda abayisilamu bifatanije n'abandi bo ku isi yose mu kwizihiza uyu munsi bahuriye kuri stade ya nyamirambo ni nabwo bwa mbere bari bashoboye guhurira hamwe bene ako kageni kuva mu myaka ibiri ishize kubera ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi yari ahari asumuta kaboyi wiriweho mwiriwe neza venuste asumuta iyi ramadane yahuye n'izamurwa ry'ibiciro mu rwanda hakiyongeraho na covid cumi n'icyenda yatumye abantu badatarabuka ngo bakore bihaze abayisilamu bo mu rwanda bishatsemo uburyo bushya bwo gufasha abatishoboye
nibyo koko venuste iyi ramadani navuga ngo yabayeho mu buryo busa nk'ubudasanzwe covid iracishije amaguru make mu gihe abantu bibwira ko bagiye kongera gukora kongera kuzamura ubukungu bwabo bakubitana n'izamuka ry'ibiciro mu buryo butigeze bubaho ari nayo mpamvu umuryango w'abayisilamu mu rwanda watangarije ijwi rya amerika ko bagerageje gukomanga impande n'impande kugira ngo bishakemo ubushobozi bwo gufasha abayisilamu bafite ubushobozi buke nabo babashe kwizihiza uyu munsi mukuru w'irayidi ndetse no mu yindi minsi yatambutse ubwo bari mu gifungo ngo babashe kubona ifutari nk'uko babyita bakaba batangarije ijwi rya amerika ko babonye miliyoni zikabakaba mirongo ine bagabanijemo cyane cyane ibintu byibanze mu biribwa isukari umuceri ibishyimbo amavuta kugira ngo abayisilamu b'abakene nabo babashe kwishima kuri uyu munsi wabo icyo gikorwa cyabaye mu rwanda hose cyangwa se cyabaye gusa muri kigali aho ngaho cyabaye mu rwanda hose gusa ibigo byinshi byagiye bitanga amafaranga n'ibyo muri kigali hari n'ibindi bigo byinshi cyane bisanzwe bifasha abayisilamu mu rwanda ambasade ya turukiya mu rwanda barafashije n'abayisilamu ubwabo bakusanije bagera kuri miliyoni cumi n'eshanu ariko bakwiza mu gihugu hose ahari abo bayisilamu bababaye kugira ngo nabo babashe kwizihiza uyu munsi ni ukuvuga yuko mu rwanda hose ubungubu uwagenda akajya ikiramuruzi cyangwa se akajya i nyanza yasanga abayisilamu bahatuye iyo mfashanyo yabagezeho nabo bafutura nk'abandi niko bimeze bambwiye ko bahaye imiryango isaga ibihumbi bibiri itari ifite uko imeze babahaye ifunguro nabo ry'irayidi kuri uyu munsi twabivugaga mu kanya asumutakabuyi iyi ramadani bwo bwa mbere ishojwe bene aka kagina abayisilamu bahuriye aho kuri stade nyamirambo ku bwinshi ubundi babikoraga bigengesera kubera kwirinda covid cumi n'icyenda byari byifashe gute aho ngaho kuri stade nyamirambo nibyo imyaka ibiri itambutse ahubwo byanakorerwaga no kuri televiziyo umenya nta n'ibirori byabaga nk'ibyabaye uyu munsi ubu rero bari benshi cyane cyane cyane bongeye kuzura stade muri kiriya kibuga ubundi gisanzwe gikinirwamo hari imikeka abayisilamu barimo ari benshi akaba ari ibintu bavuga ko nabo babyishimiye gusa ubutumwa mufti yatanze mufti w'u rwanda yabahaye shehe sari muhitimana yongeye kwibutsa ko nubwo babonye agahenge ariko icyorezo kitararangira reka tumwumve tumaze imyaka koko tudakora aya masengesho nk'aya mwabonye y'imbaga ubu rero ni igihe cyo gushimira imana kuba ishoboye kuduha aka gahenge kugira ngo rero bishobore gukomeza ni uko abantu bagomba kwitwararira kuri ziriya ngamba ni umwanya rero wo kubibutsa yuko kwishima biremewe ariko kandi gukomeza kubahiriza ingamba no kuzitwararikaho nabyo ni mu nshingano basabwa asumuta kabuyi iyi rayidi wowe urayirira he urakoze njye nubwo wenda ndacyari mu kazi ariko karamutse kagenjeje amaguru make mfite abaturanyi banjye b'abayisilamu mfite abavandimwe ba hafi b'abayisilamu rero mfite imvitasiyo zitari nkeya akazi nikajya ku ruhande nanjye ndaza kwinyabya njye gusangira nabo umuceri bose ubabwira uti edi mubaraka kandi nawe nkwifurije kugira akazi keza n'umunsi mwiza urakoze cyane venuste mu burundi kimwe no mu rwanda uyu munsi abakozi bahawe umunsi w'ikiruhuko kugira ngo bashobore kwizihiza umunsi wabo wabaye kuri iki cyumweru kandi banizihize umunsi w'irayidi bamwe mu bakozi b'abarundi bakora imirimo itandukanye mu mujyi wa uvira muri repubulika ya demokarasi ya kongo baravuga ko bahangayikishijwe n'amafaranga basabwa n'urwego rushinzwe abanyamahanga kugira ngo bemererwe gukorera muri kongo inkuru irambuye Vedaste Ngabo ugeze muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero hafi mirongo ibiri na birindwi n'umujyi wa Bujumbura usanga abarundi benshi bakora imirimo y'ubwubatsi gutwara za moto kogosha ndetse no gukora mu tubare n'umwungu ariko uganiriye na bamwe muri bo bagutura ibibazo by'uko bahohoterwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo bitewe n'amafaranga rwicara rubasaba ikibazo dufite ni kinini cyane tuba ngaha turiko turahiga ibyo kurya tugufungurira abakiriya kadabona jeje miraje umukiriya umuhereje isite ku isahani yamaze gufungura akabiri gatatu abitaha akaca yigiye akaja mu gasho ahebeza undi kandi na wewe uriko urabitanga urabitahura none iyo fungwa z'ibyo kurya bisa umwanya kwiyuki aho rero nta kosa baba bakoze si abasuma baza guhiga ubuzima aho rero uwo mwanya bahiga ubuzima bashaka gufasha imiryango iyo basize iwabo barakwiye kubiraba prema bakamenya ko arabavukanye arababanyi nibareke natwe tubeho nk'uko nabo babaho i burundi turondere ubuzima nk'uko bagiye i burundi nabo barondera ubuzima nibigira emmanuel ni umurundi ukora imirimo y'ubwubatsi asobanura yuko amafaranga basabwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri kongo ari menshi cyane twebwe tuzi no kurondera ni ukuvuga turabakene turakenye hama ukatuza kuwusaba umuntu urupapuro rwa kenze dorari ntapanze n'inzu y'iwawe ariko ararondera ubuzima rimwe na rimwe aragwara akivuza afise umugore mu burundi aramugaburira afise abana arabigisha esike ugiye guharura utu dufaranga bakorera nk'umukozi wo mu nzino akorera idolari mirongo itatu nawe ukwezi kuraheze nka kenze amezi atatu araheze kenze dolari sawa umwana hariya aragwaye esike tuzobaho tuba dukora bahenda ifu yuko ambasaderi wacu ari no muri kongo nawe yokurikirana ibibazo byacu nubwo bimeze gutya aba barundi bakora muri kongo bavuga yuko hari akarusho babona ko gukora muri kongo kurusha i burundi serge nkurunziza ni umwubatsi iyo dukoze ku munsi duhemba nk'idolari zitandatu hanyuma akatugaburira saa sita mu nyuma we ku mugoroba ukimenya uhita usanga rero nimba usigaranye nk'idolari zitanu urashobora kugira kuzivunjisha kugira ngo uronke rasiyo urungikire umuryango yose ku kwezi usanga ukorera nk'angahe yose ubuzi bwacu ndi bukunze kuboneka urashobora kumara niyenga wicaye mugabo nk'igihe umuntu yogirirwa nk'amahirwe agakora ku kwe- agakora ukwezi kose ye- yokorera nk'ibihumbi amajana atatu y'amarundi wili bukuru nawe ashimangira yuko nubwo abenshi muri bo bicara bahohoterwa hari intambwe bateye mu byo bakora ni ukuvuga jewe ino muri kongo narahabaye ndahanyonga tugenda turamenyerana n'abantu hama ni ukuvuga ndanyonga nza ndataha subira inyuma ni ukuvuga ubu ku rugezo ngezeko ngeze ku imoto kubera kofiyase y'abantu tuhagiye turakorana neza ngaha muri kongo Mukora nashobora kangahe?
gukorera bitatu bine bitanu mubwo ku imoto ndashobora kubona yuko ibihumbi icumi by'iwanje ndabibitse kandi nanyoye igitoro nabi nabi numva akarusho kara twagerageje kuvugisha inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri kongo kuri iki kibazo cy'aba barundi bakora muri buvira bavuga yuko bicara basabwa amafaranga nazo ntibyadukundira gusa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu biganiro byahuje ba guverineri b'intara zitandatu z'uburundi na guverineri w'intara ya kivu y'epfo bagarutse ku bibazo by'abaturage b'abakongomani batuye i burundi ndetse n'abarundi batuye muri kongo bakwiriye kwicara muri ibyo bihugu bafite ibyangombwa bibemerera kubibamo vedaste ngabo ijwi rya amerika uvira ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muryango wa paul rusesabagina wamenyekanye cyane muri filime hotel rwanda ivuga ku mateka ya jenoside yabaye muri icyo gihugu mu mpera z'icyumweru gishize watangaje ko urimo kurega leta y'u rwanda mu butabera bwa leta zunze ubumwe za amerika ndetse ukanasaba impozamarira ingana na miliyoni magana ane z'amadolari y'amerika kubera ishimutwa n'iyicarubozo uvuga ko rusesabagina yakorewe n'ubutegetsi bw'u rwanda ni inkuru y'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp yashyizwe mu kinyarwanda na temisto clem tijima bwana rusesabagina ubu arimo gukora igihano cy'igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu yakatiwe nyuma yo guhamwa ibyaha by'iterabwoba mu rubanza ba hafi ye bafata nk'urw'ikinamico rwaranzwe n'amahinyu menshi mu itangazo abagize umuryango wa rusesabagina n'abamwunganira mu mategeko bashyize ahagaragara bavuga ko icyo kirego kigaragaza ko leta y'u rwanda n'abakozi bayo bo mu rwego rwo hejuru bagambanye mu gushyira mu bikorwa umugambi wari ugamije gukura rusesabagina aho yari atuye muri leta ya texas muri leta zunze ubumwe za amerika bamujyana mu rwanda aho yaje gukorerwa iyicarubozo ndetse agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubuzima bwe bwose kopi y'ikirego yabonywe n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp igaragaza ko cyashyikirijwe urukiko rw'i washington ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri y'ukwezi kwa kabiri kandi bigaragara ko icyo kirego cyanashyizweho umukono na leta y'u rwanda ku itariki ya munani y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri abagize umuryango wa rusesabagina n'abamwunganira mu mategeko basaba impozamarira ya miliyoni magana ane z'amadolari y'amerika biteganijwe ko bazagirana ikiganiro n'abanyamakuru ku wa gatatu w'iki cyumweru kije i washington bwana rusesabagina yamenyekanye cyane muri filimi hoteli rwanda yasohotse mu ibihumbi bibiri n'ine ivuga uburyo we wabarizwaga mu bwoko bw'abahutu ariko atari mu bahezanguni bashyigikiye jenoside yarokoye abarenga igihumbi muri hoteli mirikorine yayoboraga mu gihe cya jenoside mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'ine iyi nkuru y'ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ivuga ko nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame kuva mu myaka isaga makumyabiri ishize aho amushinja igitugu no gukwirakwiza ingengabitekerezo yo kwangisha abahutu bwana Rusesabagina yakoresheje iryo zina yubatse mu kugeza ibitekerezo by'aho ahagaze ku batuye isi kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu yabaga mu buhungiro muri leta zunze ubumwe za amerika no mu bubiligi mbere yo gutabwa muri yombi i kigali mu kwa munani kwa bibiri na makumyabiri mu buryo budasobanutse aho byavuzwe ko yari yururutse indege yibwira ko yajyaga mu burundi umuryango we wamagana ibyamukorewe aho ubyita ishimuta ryateguwe n'ubutegetsi bw'u rwanda aho ibyo byanyujijwe mu kumwizeza ko agiye mu kazi mu burundi umuryango we uti aho kugira ngo bibe ibyo ahubwo yahaswe ibiyobyabwenge hanyuma ajyanwa mu rwanda aho abashinzwe umutekano ba perezida paul kagame bamushimuse ku ngufu nyuma bamufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko leta y'u rwanda yemera ko yafashije mu kugeza bwana rusesabagina i kigali nyamara ikemeza ko itabwa muri yombi rye ryakurikije amategeko kandi n'uburenganzira bwe butigeze buhungabanywa mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'umwe paul rusesabagina yakatiwe igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gushinga no kuba mu mutwe witwaje intwaro wa frn ushinjwa kugaba ibitero byahitanye abaturage mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'uw'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda urukiko rw'ubujurire narwo rwongeye gushimangira icyo gihano mu kwezi gushize kwa kane muri uyu mwaka mu kiganiro aheruka kugirana n'abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda mu mpera z'ukwezi gushize kwa kane ubwo yakomozaga ku kibazo cya rusesabagina mu byo yavuze ko ari ubusabe bw'ibyo yise ibihugu bikomeye bwo kurekura rusesabagina perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko ibyo bihugu ari byo byagize rusesabagina intwari bigamije kwandika amateka y'u rwanda n'ay'abanyarwanda uko bibyifuza aho akaba yaravuze ko kurekura rusesabagina kuri we byaba ari ukwivanga mu mikorere y'ubutabera kwirengagiza abagizweho ingaruka n'ibikorwa by'inyeshyamba yari akuriye no gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu
washington ijwi ry'amerika perezida w'u rwanda paul eh, kagame arahamagarira abanyarwanda gushakira amaramuko mu rwanda aho kujya gushakira ibidashyitse mu mahanga ibyo umukuru w'igihugu yabitangaje ku wa gatandatu w'icyumweru gishize asoza inama nkuru y'ishyaka riri ku butegetsi mu rwanda rya fpr inkotanyi paul kagame yagaye abayobozi avuga ko barangwa n'uburangare ahamagarira aba abafite ubuhinzi no kubungabunga ibidukikije mu nshingano zabo guhagurukira gukora imingoti y'indinganire kugira ngo ubutaka bw'u Rwanda budakomeza gutwarwa na Nyabarongo mu gihe u Rwanda rwitegura kwakira inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma ba Commonwealth mu kwezi kwa gatandatu Perezida Paul Kagame yanenze serivisi zo kwakira abafungura n'aho bafungurira hadasobanutse yasabye kandi abikorera ku giti cyabo kurushaho guharanira kujya mbere ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu cy'u rwanda yavuze ku bibazo by'ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa bitabiriye irushanwa rya nyampinga w'u rwanda perezida paul kagame yasabye ko ababigizemo uruhare bakurikiranwa kigali asumuta kaboyi ubwo yasozaga inama nkuru y'umuryango wa fpr inkotanyi yateranye kuri wa gatandatu perezida kagame yagarutse ku bimaze iminsi bivugwa mu bitangazamakuru ko abakobwa bahagarariye u rwanda muri misi rwanda baba barakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kugeza ubu nta mazina y'aba bakobwa igeze atangazwa perezida kagame yavuze ko u rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko bidakwiye kubona na rimwe umuntu ahohoterwa ngo bicecekwe perezida kagame yumvikanishije ko iki kibazo bwa mbere yacyumvise muri rib ni urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha w'igihugu yabaye nk'uwerekana ko atigeze yiyumvisha akamaro ko gutora misi rwanda gusa yumvikanishije ko nubwo ntacyo byari bivuze ariko nta n'icyo byari bimutwaye gusa umukuru w'igihugu yavuze ko yababajwe n'abiyitiriye uyu murimo bagacuruza aba bana b'abakobwa ku nyungu zabo usanga ahantu abagabo babiri inyuma babitegura bikaza kuvamo gucuruza abo bana b'abakobwa kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo to abuse them bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo bamwe bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugira icyo abivugaho abandi ntibabizi uvuga ngo hari ukuntu turangaye cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba perezida kagame yavuze ko abantu bakwiye kurwanya ibi byaha uwabikorewe agatinyuka kubivuga agahabwa ubutabera hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigira bite icyo ni kimwe ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa nk'uriya musore navugaga umugabo nabonye uri mu ribu kwanza kiriya kintu cyitwa iyi organization ireba uburanga bw'abantu hazavamo cyabayeho giti ntikigira amategeko akira ntikigira abagikurikirana nta dore ko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho agahuza abakobwa akabashukisha utuntu akaba mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha abo bana bacu nabo nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga bakaba babyirinda bakaba bagira n'uwo babibwira nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu cumi na bangahe bagiye baba abused havuyemo umuntu umwe waranga perezida kagame yatangaje ko ibi bibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kitagarukira mu itorwa rya misi gusa kuko kinagaragara no mu zindi nzego z'ubuyobozi ariko ibyo bijyanye no mu kazi no muri za minisiteri no muri institution zisanzwe zacu zi- eh, harimo n'iki kintu ki- kiri aho ki- kizamura abantu mu ntera kubera ko umuntu yabanje ku ubwo murabyumva ntabwo nirwa mvuga birenze ibyo. abantu bari mu gisirikare bazamurwa mu- mu ntera kubera ko hari hari abo hejuru ugomba gufata neza It's really bad. ni ibintu bibi cyane cyangwa muri za minisiteri cyangwa hehe ibyo bintu mubyirinde ni imico mibi gusa ukuri w'igihugu w'u rwanda yavuze ko ubucuruzi bw'abantu busigaye bwarafashe intera ku buryo hari n'abanyarwanda bavanwa mu gihugu bakajyanwa mu mahanga yavuze ko inzego zishinzwe ubutabera zikwiye kubaka ubunyamwuga ku buryo abantu batajya batinya gutanga ibirego bumva ko barega ari we baregera abayobozi basabwe gushaka uko iryo hohoterwa ryajya rimenyekana kuko ritari mu muco w'abantu n'abanyarwanda muri rusange perezida kagame yavuze ku bibazo bimaze iminsi bivugwa mu itegurwa rya nyampinga w'u rwanda nyuma y'iminsi mike urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib rutangaje ko rwataye muri yombi bwana ishimwe diodone uzwi nka prince kid wateguraga iri rushanwa rib ivuga ko imukurikiranyweho ibyaha birimo icyo gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakobwa bitabiriye amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda abakobwa babaye nyampinga w'u rwanda ndetse n'abariho ubu bari baherutse kwakirwa na madamu jeannette kagame wabasabye kwihangana abinyujije kuri twitter madamu jeannette kagame yasabye abitabiriye iri rushanwa rya miss rwanda kwihangana kubera ibihe bikomeye barimo nyuma y'uko inzego z'ubugenzacyaha zigaragaza ko muri iri rushanwa harimo ruswa ishingiye ku gitsina ibivugwa mu itegurwa rya miss rwanda muri iki gihe bije bikurikira impaka zakomeje kuvugwa kuri iri rushanwa bamwe bakagaragaza ko ari ryiza abandi bakumvikanisha ko bitari mu muco nyarwanda aho abakobwa bishyira imbere bakiyereka imbaga ndetse hari abakomeje kwemeza ko aya marushanwa ashobora gutuma abana b'abakobwa bayitabira bakwigiramo imico mibi yatuma bishora mu mibonano mpuzabitsina kugeza ubu yaba ishimwe cyangwa na bagenzi be bakoranaga nta n'umwe uragira icyo atangaza kuri iki kibazo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mokoberi ya baro nifurije imigisha myinshi ikomoka kuri allah kimwe namwe mwumva ijwi ry'amerika murashimira ko buri saa saba mwumva ijwi ry'amerika edi mubaraka dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umushumba gito akuragirira inka mu manga mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ngo babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri bose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu eh. ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashirangabo k'amazima kano kurimbura ingero utizimba mu kirago nibutsinze amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa icumi n'agakene ku bahungu ndi umugabo ye ngo basore n'inkumi mbirubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu